Yeah. the the Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Hello, my people. Now, good afternoon, my lovely people. I am here to come and play the tape of one useless frustrated uh, killer Where dey wey from uh, wey kill for africa They come run come abroad They still reach abroad They fuck people wife they go now. people wife they say be uh, uh, uh, uh, uh, champion i also confirm am inside this theory at one place. say in a killer hmm? Mon na fair Now, Mama, be one. Okay. Just small, small. Okay, hold on. Hello, Cheso. Ava. Uh, eh, yeah, say they work. Pẹ̀lẹ́, pẹ̀lẹ́. Eh, yeah, that work. My wife won't sell them. Yeah. Yeah. Yeah. Eh? You go up, boy, boy. Eh, we want to talk to you. Okay. No, after work now. Eh, me, eh, mom, me, me, now, you know this Chris woman now. Now, it matter. Yeah, they tell you. I'm telling you. You call it that. The frustration was there. I did tell you. I call it that. They get two o'clock just now. All right, they know well now. Yeah, it's just so we ọkàn ni ẹ correct in fact ẹ. like seriously efa aro awa eva awo ave chelsea ave a efokin mate. ẹyẹ ṣe e dey work. Yeah, person. My lovely people, when I hear the the boy where they talk just now wey say they go give me hand now him they call Chelsea di chelsea na sittard na e first dey you know say i dey live video that day i come talk say um, uh, even chelsea i even talk am reach out because i no wan talk everything me i just leave you. na e person come call for inside say na true chelsea tell am say money wey these two origbo and uh, cupboard head This useless frustrated house prostitute not be housewife o oh, na house prostitute because any woman wey man dey come fok for house e go introduce dat man to your husband say na na na my person you know say dat woman dat one no be wife again na prostitute house house prostitute lazy bitch wey di person call say dat one wey say chelsea oh na true because chelsea tell am na so e dey gossip chelsea dey go na so chelsea also dey gossip and dey go why Because two of them dey fuck themselves. oye useless origbo igwe wey no get palace come hear yourself eh when you go open eye idiot ma anyway man wey no get eh, penis e no get anything wey e dey talk for white body okay you go talk say you no know say chelsea and your wife lolo dey fuck each other for sitad who no know who no know useless man when you go come back from work dat time e go come do uh, grease me for you keep for you say soup dey you go say who get soup e go say na chelsea bring am come you no dey ask am why man go sit down for here go cook soup e go come dash your wife you dey craze useless igwe you want to say you no know early afternoon like this my lovely people who need air tita be gbe get na mi awe ni mete ma ya fẹfẹfẹ be ni mi ya ya sunu ẹ e sọ pé iyan wa àtàlọgbà àtàlọ ma ríyan wa chelsea no dey fok you that time may god punish you and chelsea you, you and chelsea no be fokin mate Eh, afternoon like this, my pipo as afternoon just be so He go don the bath since morning as say where you the bath, they go because no becos normal igwe eh, hear this thing wey i wan talk if now like your wife not the bath except say except say he dey go He he get where he dey go otherwise she not go bath. she go there so in the evening she wan if she wants sleep na she she the bath early morning like dis person when me don't they used to know say na in di evening she take dey baff i come see say she dey baff in the morning where you come still dey go He go say no chelsea dey bring soup come for am i say oh salo bua dis soup today Now wow oh, which soup be this? He go say spinach chelsea you know they use spinach come take fok her in the afternoon chelsea you where everybody know where the fuck people where they go Now she talk am gbọmama wee ososa uga adeji ihe amụgwana nwere na uwe uredeyosa abere wee yi bee chesi resita di ya enyo egefredi wọta n'ugwọgwa ugwe wadogbọma ohun mọtọgbuwa eva ugwa awọri ya ima kipe the secret n'ugwa n'ugwa awọri ya agbọn nua na mụ nwome gie nwome banga nwome banga bụ nwome spinach obi igbo you fit talk say you no know say chelsea dey bring baga soup for afternoon and uh, spinach soup you fit to say you no know why e be say na so so afternoon when you no dey house na e dey bring the soup come no worry eh when chelsea o come come we we'll come greet each other my girlfriend go come tell me say okay na babe later Iwe be gie gie because oga our e gie gie. If he go do this thing, no go lie lie. I, I, they no dey do am quick quick. Era me me je me dey. He must dey there oh, may remain small, may dey catch am. Me wey come dey fear na me say he dey pretend because I dey fear. Make shame, make make dem no come catch you, come come come take rob me join am. No worry about gbon if i dey go work or we wan go party say babe make you try eh, bring this one come make me put this one join am you go see if you no see tell me no problem e go say no worry me i make two calls no worry abagbon e go say me i make two calls to to to to some people. before me come from work e go say he don make the two call no problem one of the two must drop no worry ya eh? if you say make go work four hours job e go say that four hours na one person e go call wey go bring am for am na lie o oh. all of them dey do free toto dem promise dem no dey bring come chelsea go come bring eh, soup come in the afternoon dem go come tell me say okay na babe bye bye dem go say ooooooo oh. That time ugochukwu never start school e never start school n'ugwu ọwụwa chelsea go dey come e go bring uh, snoopy honey am a snoopy now when the baba dey you know you but oh, why you know you go talk say you no know everybody for germany know everybody know make god punish you as chelsea chelsea you say you wan come beat me for your girlfriend come beat me come beat me because he really talk and say ugbama wa be nigeria una like webo. Ask your eh, mama, uh, Chelsea Mama te bonding for one, one, one, one, one, one, one, one, one father. Oh, eh, he say na so Chelsea come still come. If person mama spoil, una dey hear na when go dey use and dey do video. He go say if, if your papa spoil, na so pikin go spoil. If your mama spoil, na so pikin go spoil. Chelsea no know him papa. He never tell where Chelsea know him papa. Chelsea, you tell me, not be your girlfriend. They, now they tell me all this thing. May God punish you you just say i no know since where i say me i leave you out of it tey wọn wa gbọn where hin wẹ gume wa one ni ẹ tẹdi tẹ nu wọri yẹ ẹ ń wọn mẹ spinazu dọ van van warrior? bá fanfan nu wọri yẹ wàhálà nàìjíríà bẹ akẹ tẹlifọn bẹ wẹ ìbò gíàsùn wọrí à àbí wẹ ní talẹ yà fọ ẹgẹ ní màá náà rẹ jẹm nínú náà mú ìmá rẹ jẹm ní ẹkyẹsì ugbọgbọ na e even that day my husband even know chelsea Oh. wakulua irishe nu ya fiobọjọ uwewuwe uwimoto ọna abiedo nyakon wayoto in front of our ass e no remember to wear jeans Mas ma say "Me e do e funny thing for am. Hey, Lolo don come here I carry am enter house like how my husband take dey play. E reach there Lolo no wear e e open e jeans down worry agbon. Elolo imata ma we ina we elolo uge ogwa me notice see ọwụma umakwuye trọza wee uru ugwu imoto ọkpịa na ya ụgwa wee na ugwu ọgụ agbọ n'ụwọrịa uwewa waya ya uwe be na we wọsịn wee mana kwuye jinsi nye egwu gwabe chesi gwabe ya fiọbọjọ dị na fiọbọjọ gbelugwa echesi na-ekwu mu ọgwọgwe ifesi a obita na mad woman i don be mad woman at the time wey i keep una have fork as una dey use banga and spinach take dey fork you no call me mad woman that time when you they call me mama di mama mama monica because he keep a secret nuwa one warrior nuwe gbue the time when you go bring um, one woman where dey husband ask for bedroom I'll say me i make sure e name just no go owo abagbon wa gbe o the time when you bring that woman come for bedroom not be your friend tell me your your girlfriend tell me say the woman there is mass. say eh eh chelsea phone nowhere where no wey chelsea for no no where no where may i play the this thing may you dey lis ten. Eh? Okay, people wife dey go say na be the thing wey dey worry you chelsea wey be say close to make you get uh, passport you go see uh, uh, uh, accident wey dey come seize your passport chelsea you tell me all this one no be your girlfriend na im dey talk am well you dey do people well that's why the thing dey worry you you dey craze you dey mad you go nigeria you no fit come back i dey there no be your girlfriend dey talk am you dey craze you wey dey use baga soup come dey fuck am the baga soup e go come keep small for your husband if your husband come igwe talk true useless man like you also oh, elderly man wey no know himself you na you no fit talk true because free thing na be your thing if your wife fit bring free money come man wey no dey ask him wife your wife no dey work if he if he dey spend small small money wey dem dey give am you no dey ask am where he for see am no he no concern you so far he bring money come wulele Emi emi e e da mi gbú ẹ wá gbọ́ pé àná èmi dá eré prostitute ask prostitute wey you get you dey there you dey call chelsea they beat me the one wey your wife don do ọrẹrin they don beat am. me i even cash your wife hundred times your wife no see me for anyone You no know wetin the people tell me now he he he turned into to to to to dem be my boyfriend He own wey be her He come here for deventer that day Now me use eye look and very very onion i tell them me one one one one thing talk by tell by yourself talk am finish onion no call me eh tell by yourself talk and finish Where dem new do tuwo me in nigeria Where was you? Where there your salon osalobua. Any mauvais save where oh Jesus, not in my house, not again, please. No worry, yeah. Or it's a live video oh, well. I'm not We're here. When I'm are wẹ́n yẹ àmúnújọ ìmú àmẹ́fẹ́lẹ́kọ̀ọ́ àyàyàyà wẹ́n ọmọ ọkùnrin ẹni mo ṣe wẹ́n ọwọ́ dọ́mà lọ́lọ́ tẹ́kì ọ̀tẹ́gùn mi tẹ́ ya fò me ìwà oh, me àbíkọ́ mẹ́ọ́ mẹ́mẹ́mẹ́ say wúwọ́ when náà was say so, I sùn we are wẹ́ Who me me ah? Did they wey chelsea They bring una wey dey bring us come from front frankfurt party after una don't leave our house you no know wetin you tell me you the craze you don't know wetin you tell me you and chelsea where the fuck una sef anyhow no be make me say igigwalo ne chelsea muma yiku idiot no be me stop Huh? say for chelsea to carry up make i dey buy ticket for you mo the go mo no carry car again man wey be say anywhere wey go everybody say e dey fuck pipo e dey fuck pipo e na we igi gualo rubbish origbo you know not be me wan even tell you because man suppose to to know when e be say every afternoon na im man wey be una neighbor take dey bring soup come when you no there you suppose to know when man dey cook soup go give married woman na toto e dey use am fok if you no know of igbo may you know if e no dey una tribe may you know when man another man or another boy wey be your neighbor e dey cook soup e go come dash your wife plate of soup pot of soup na toto na e dey chop in return if e like e go turn chelsea to your friend una be friend no be today many less married woman like your your wife dey turn their boyfriend to their husband friend e don say chelsea say mad woman agbe because e don fanu wa nisan mete fanu wa nisan mi afane yi afẹfẹfẹ na omi sẹbẹ gbogbo eva nu wọri ẹ ma gbọn nu gbẹwin sara you carry us go go party wàhálà kú e, e ni yo ẹ ẹ ń wá nìyà emugwa emugwa na ya diajo ene ueno tongbe bo weke a ogwinye nwina umo hia togbue because ose ga viama wo keke nute epe e you carry us go party another day for an, uh, uh, another jama party no be dormant. everybody dey ask me wemalagwa wemalagwa ee eh, dormant, you know ina we do hia kpa ni e we do we notice uwe no tolo wawori awagbọn wa gbe o ame toge aogwe eniola o ayebe sonia e why you no call that one still call am na wayo wayo cover up cover up come still talk that one if you don talk that one finish come talk the one wey happen for deventer when you come o come talk am useless useless as prostitute deventer o oh, na me help you that that i wish i know that day I wish I know that day Jesus Christ. I for video wetin my eyes, see small but I no be like you. That's why you start on the video, video camera, camera, because you know, say, your own, oh God, me money cannot. I for not betray you, I leave you. Idiot, because of money, you, you want die. Wogu bashawo, ashawo, if you make two call, you will make money where they make in a week. At the end of the day, you know, she say, useless Has prostitute shower money e no fit come reach money caro. nonsense beggy beggy go they do beggy beggy Where you wan go you, uh, uh, uk They send whatsapp uh, eh, paper to people put money for me put money for me please jews le all the proof There with me imu ehede na ale edin nokwa ngwabe echesi gbẹwin saga echesi no la lọ́wọ́ e echesi no la lọ́wọ́ e eh. nu wọri ẹ ba echesi nọ lalọwọ egwagwagwagwagwagwaru nwome banga ọwa evare line ọwa amovi gbowu n'ovi gbo fia gwu because ẹsẹ ti tagi yẹn mẹ kinudo abiobi ye cameroon nọ cameroon person wey una put for house ovi gbo emmanuel alaribe. Cameroon man wey una put for her wetin dey I no dey remember their name because I no I no want to dey keep record for her i wish i know say na say e go do now i forget plenty record wey i go dey play for her right now who dey put red there you dey craze idiots. e dey go put am for phone mona lis ten e boyfriend na be this one so. na mama be one okay yes. so see okay hold on. you see am ah, He tell ovigbo make e call am ovigbo me i tell you now we know the code why he no call chelsea by himself make you see chelsea name wey chelsea dey call am e come back first give the husband so that chelsea go take get call say my husband dey around you dey craze obigbo come ask me say monica how una take put the code me i put me i put you throughout the code wàá gún àwa gbọ̀n if i cut this stream i go cut am again I'll come back and play the audio of one girl when your wife go visit how two men take caller for somebody here present he said that one na mugu he no dey hear rubbish wàá ó wà wá gbọ̀n wẹ́n aṣáwó àpọ̀n say no, but when ṣẹ̀nùbọ̀wẹ́ mánáìtì gbàmẹ́ bíkọ́ mo gà cover up in ẹ̀ mo cover up inu ẹ eke ya fẹfẹfẹ nariri la mo cover up inu ime so ẹja meju nu. ẹ kàmá fẹdẹ if your husband no care my own care abeg abeg people care please rubbish idiot na me stop this nonsense chelsea may no dey carry us go party again when when he don play the record for me say eri owihu oyahian or si enagbona lọrọ ẹ chelsea get passport for netherlands now so so one one room now so e know dey fee pay government go throw away property several times television where this lady children get for inside room now the time where they throw away chelsea load na e eh, go carry that one from him chelsea load wey dem don throw away for dis netherlands emigoya oh, asowa azekpo ya stay kokowe germany azekpo ya stay kokowe the the hagi. aizekpo na rie nigeria ya gbe one year chelsea ni mu episha wella dia egenu na ya gbe one year ve ve ve ve africa nuwa evana gba gbe love ibe telefona screenshot iwe una dojebe na ge dioma nwe yana do de abioma ta ema ma we wege nuguo die igare fun iheni ya nu gwogwa la lo uwe ba fan iheni ya nu worie ekyo bi gboma se e wo ye kie nye kenye ken we ya valo bi ro we wa wa ge kie chesi bi agbon ni ri ugo ye la la la ekesi ya valo we ne o obi gbogo kan ba fun work o we kun de pena e kun de pena ọmanagị na-etrit uwe niile na uwe nijebe n'odo tatik ga awụwa emuwe na awụwa e unu ya etitabe gwen wọrọ ya gbagbu zuo a abịa uwe ni na nwa wee tititi izuo imekeni na hewe nido play e, e rekọd we ya wewi ma wugwo gbadue kie nyonyonyonyonyonu wetana eni ya fefefe e, na ụta yere ehe oge na mana ze oge chesi ọbali chesi omeme ni adogbe umana omeme hi ama emi n'imi ebe gbugwa iva ọmana uwo ọga ata emame ekia wọye lere ne chesi dekia wema emana owe chesi ne la ọ wa testify people mama twins for germany wey don fok chelsea abeg talk true chelsea get small penis chelsea penis oye gbagbagba chelsea penis na so e be rubbish people when they enter our afiokodi class that time more oh, na talk true wen we go dey inside afiokodi class This girl go they look another place una know what e dey do either he put chelsea for line or he go put a ballot for line a ballot go dey hear am because a ballot need long time before he cassava go raise ebalo go dey hear everything wey we go dey talk ọmọ ekiama ẹ fídíò ìgbàtọ oge dáadáa sàlọ bua nùmí àná tó gbanú àjọṣẹ èmi kẹmi nira ẹbi jẹ mú nèmi náà ó ń jí èmi ó ń jí. ọmọ oge pipo wey dey afiokodi club abẹ mú na think am that time sometimes we were ige náà ah way you dey distract me ah i dey here dey talk you dey look another He go say eh eh i dey here na because for me e go dey tell me like mm mm you understand na i say no dey put that man for this thing but e dey distract me because if i wan talk some kind thing i go dey laugh why e not say any good laugh because ọmọkùnrin ayé ṣáàjì mo dán ni He go call a ebalo for for for telephone when we dey inside A ebalo go carry uh, cassava dey dey dey show am yes wetin be im name leonard leonard ajayi stop fooling yourself i know what i'm talking about and you know that i know what i'm talking about you idiot when we come to endovin did i not see something are you Greg? are you guys crazy idiot when i was keeping everything for her i was a mature lady na now i come be mad woman we go the go drop me for for for for for for for for train station ebalo follow us come and say, he say he wan give me giza giza di nina fear ina fear fuwa wuwe we we we we be re train station rubbish people that one also eva eyobe yamue ele that one say he wan give me giza na he take follow us come out o oh. i don enter car dey wait for dem wegiwo amunususu egbebo dɔ na mi kɔ du moto pinpin abɛ kɔn ka dɛ mi go train station e train e train ma na la mɛ lele ngun yan yɔ wa mɛ before i go here i go sleep why i no go sleep that day wama no mɛ because the planning was that he don already talk tell him husband say he dey go party so him husband don comot eye for that night she no go come back house but if me can't go sleep their place if let me go and go out dem go say where she that's why me say okay me and jojore because now that day be the first day we in with a ballon one disvergin each other useless woman are you mad Not be end of it day una disvergin each other We say go Italy. He kiss you. He they tell me. He they tell me say. Eh, he, the you know? He just kiss me. He just kiss me. Na wage ma de go woman je. Mema when we kiss him. No kon waje boy wo vi gbo mama re we useless ovi gbo ni ma concern ni. Wage ma de go wa na be my concern. Rubbish idiot. Hello Cheso. Ava mona see the game mona see the game wait una see the game eh e come back first give im husband phone make e call the chelsea she, uh, eh, origbo do you know the meaning of that that is our code okay now where im husband don tell you say uh, mama wan talk to you you don't already know say your husband dey there so everything you go code now nah, our code be that na. Uh eh, -huh. <laughs> okay hold on. hello. Now, Mama, be one. Okay. Just small, small. Okay, hold on. Hello, Cheso. Ava. Uh, eh, yeah, say they work. Pẹ̀lẹ́, pẹ̀lẹ́. Yeah, that work. Ma, if mo se lo ba. Yeah. Yeah. Yeah, it will. It will Eh? You go abun e ba. Eh, we want to talk to you. Ndage una see boyfriend and girlfriend when boyfriend and girlfriend they talk in present of husband I know say they get as they dey be wa agwogwo awo igbo ah, na me know your wife when e come to us. you no know am idiot plenty dey wey na now i don become amen. Eh, the time eke ekechesi na wio ekechesi iwa donjere na re katapila chesi i lie i tell you say your penny is big Now she you go dey there you go dey show me rubbish idiot afternoon but you know they ask how come na so so know another man una neighbor take they bring soup come for your wife every afternoon when children don't go school and when you go to school they sleep They don't give am plenty sweets. eh come uh, uh, eh, eh, ugochukwu kono uncle chelsea madonna uncle chelsea madonna you know they know when they, when your I bet my people may una know the cocoa now if your small baby where they follow your wife follow everywhere come know one uncle every time you see that uncle madonnas john knows say na that one dey take dey na dey take dey bread that pikin yín ya mu obi yẹrẹ rẹ ya eki ana obi ọha ni emi ebe gbobi ọha ni jẹ mu ejo nu wọri ẹ ba gbọn the time five years ago when you go meet this woman party i no fit go i go say i no fit enter train go and you no fit come drop me make only you wan go this woman party for rotterdam demi no sunu beba anu ajo se demi no sunu beba wa beta nɔni san miamia mɛ egu wɛ ma miamia bɛ tɔn surprise wɛ abi wɛ monica madede because eku eh, emu mi mɛlɛ ni aya ti e eh, yɛ ɔbun gbe eku eh, emu mi adu ihia te ya atu gba mɛlɛ ni yɛ ihia bi lala gbɔnɔ mamia bɛ so ni mɛ yunu kan imana tɛ dandandan ohun erera me bi je mɛ ma biɛ mɛ beti bɛti e eda dɔ kɛ ne gɛ ni mu xɔ ye erekɔdi a o wa wɛ mɛ kpɛ ye ɔmɛ gɛ ni bɛ mu xɔ ye ɔkɛ chɛsi na hsc rere do ladi yan cover up ne cover up igbowa eva aṣawa agbaṣawa ewi hsc na gbọbẹ imi gba e no fọki ọbọ kin rẹ ki wọn yan do gbẹmẹ do gbẹmẹ ekila ọgẹlẹ wukin kila. dẹgẹ. i dey tell you. una see am e husband carry phone say mama wan talk to you mama una hear anything wey mama talk na because two of dem no fit talk if dem wan go talk for back just now dem say mami emunika ni kaatama wee wete gee we kai ee anu wan talk gbue because emo eh, sie na jena wo sie na jena debe nu le ewe emi go leba umado sie mi ekwekia eh, yu wee wo emi na jena eh, echesi nọrọ ipiti inwe biko egeni na kata itawuwe ewu aizekpe nari ewe enyi na wuga respect me gume wari ewe enyi wuwe since uye go ekwiko dana oni uye go e chelsea dey uk man oga uwe na bugbere osti okpa o baba ne baba e stali chelsea also dey uk and chelsea cassava na so e be my people chelsea cassava oye na ekwabolo oye gbagbagba. Gba when you see chelsea cassava you go ask say jesus na one person dey give this thing nodoya zanzan evogiavan or oh, zanzan evogiavan wa mi if i dey instagram come go sleep pull hair for one place go say hello as eti dey do ya dey ah, here chelsea zanzan ene origbo that time no go come give you toto do you remember. Now after chelsea every time wey chelsea take do one na e dey do you like that because e chelsea wọlé eya na irú wẹkọ eya fẹfẹ fọ wọlọ ẹ ọ wọlọ ẹ e chelsea ọ ẹ wọlọ ẹ eh, leonard ọ ẹ balọ abalọ ọ ni jẹ kpúri ẹdẹ ọ ni dùn abalọ ẹbalọ ẹbalọ ẹbalọ ni amu eya fẹfẹ fọ sí ẹ yìí wẹkọ amú eya na irú tagbọn náà ya fẹ ẹ leonard sí ẹ yìí ẹ leona you decrease. you were even you were even dey tell and say if not be say because of me you go carry and come off from igbo hand leona you de una dey craze me i fell leave you because you never talk to me are you mad uh, star uh, uh, uh, uh, chelsea chelsea wey no go kind fuck everybody in nigeria you don igɔ usɔmanyi gɛ ɔwɔ kan wɛ e, u sɔspɛtɔ wɔ kan wɛ wɛ ɔwɔ ɛyin ɔwɔ biɛ ɔmukpo e, geva nɔ biɛ e. chɛsi reba umangele ta mɛ ya yina itamu wɛwɛ we bɛ fɔ kɔkɔ ma wɔri ya ba gbɔn nemi gbɔ obi gbɔ no be only this one dey fɔ kan you still see that boy with this spain that one never come and name and leave him. but you still get one of una person wey dey spain ɔni ori wɛ because ɔni mɛ go ɔni adɔri two hundred gɛrɛ three hundred gɛ ɔni yamue otɛ ɔni wɛ yɛ ɔni wɛ wowa ɔni yamue otɔ ya samu ebeva bamɔri yɛ three hundred ne nue ka de tɔtɔtɔtɔtɔtɔ ɔdɔ de madonasi ne madonasi gbu oe wa wɔriya ba munu ya ti ta be gbu ɛnu wɔriya kata tɛdɛn tɛdɛn wetin ya put for day venta tell your husband because if i come out next time for you i shall not spare what happen in day venta. Tell your husband what happened in Deventer last year summer. Tell them. When the children was all there already, tell them say what happened in, in, in Deventer. You better come and come build story around and you know say you sabi build story. No worry. Eh? After that one, tell your husband what happened between you and uh, Papa uh, eh, Ovijoroba. Wagbe o, oh. wetin happen the day when your husband do fifty years birthday? ovigbonedego domaemi nosunu idioti nomama oloshi okwona ike ikebebi pala owai wagbe o we no we beda ana amuno muno we no be me dey stand idiot useless woman come talk wetin happen between you wutebe egberi okpi anane dj emo toni yakabe zie gbenu ene ya zie gbenu enu dopo we you ukpe we kanya emi no kan we kan awo gbe ti jo ma eni no bo kan gule nu e. wa wori e. o te we men so dege iyen dego gwe nu zebo to nu wori ya e. a te ya fo ave so ni mai oni dede you no kan ye ye ya kale ya fo wa temi nu do wu be ba o jagbo je mi o je kia o ho na gwo si o ewe kia o le wa gwo wo e e stephanie mu we jo wa anado mu we we usoke kie bo bi palo rubbish this you can do such thing with me i was too smart because i know you finish idiot rubbish rubbish woman see wetin you and chelsea they talk for mat emene i will beat her. chelsea come beat me come beat me join toto wey i keep for you you hear. Yeah? come beat me o oh, hire killer He say you be hire killer for nigeria na make you enter abroad your mama born all of una for one one pikin as you big reach chelsea e never tell wey you wey you know your papa useless woman you wey dey come use spinach and banga soup to take fuck am the day wey i come uh, banga i keep chelsea banga with you e now we are. Uh, ah wia bɛ ya wa ya gbi mɛ wa ah because yɛ ko nnwani na wa wa we kia nyɛ nyɛ wa wɔri aba gbɔn zuo na mi ɔsi no gele ya agbe goe no no go ɔwɔ aba gita ba no worry yɛ e. they they for impress they turn him boyfriend to your husband friend like say na normal thing god punish you we not dey get anything where we dey do you dey crazy say that to Igbo not to me are you mad wagogo mẹmi náà sẹ ẹnẹ ẹnyẹ bíẹ bàmà náà tó eju ọwú ẹdẹrẹ ọwẹ they put a stew for front of a dashboard the kuloboyo when stew the one pass corner e go no be my ass you come change trouser no gogo abagbọn mẹmi náà sẹ ẹnẹ e, e, pepper soup ẹnyẹ uh, dọ. A ebeba stew wey you dey bring come from germany why e no enter your akpiko that day cause people like your akpiko enyajajo you wayward useless woman that have no single this thing una get awua for africa una get awua for una own family una get awua wetin drive your sister for husband house oh oh oh pue pue pue useless people. Rich Africa go see how married women go carry nyash eh, nyashin wayare kialele abukpo yahyana na gbawa amejun tokpa na mana gbawa vivi juwe. Get out of here when you go Nigeria last when you go do your papa bury iman iga dignity where eh. iga dig you go come tell your husband wetin bring trouble between you and Cynthia pastor. Hey, hey. Obigbo. wetin bring wetin you think say go just make your wife go nigeria if we sin cynthia pastor go come get problem wetin you think say e happen wetin you think say e happen wàá wọrí abagbọn wàá gbẹ o yàn ká planet nàìjíríà nàánà yàwé kíá ọmọ kí sọ ọbọ ọkìyàn wù náà wúri abagbọn wàá wọrí yá.